Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda mwaramutse nshuti mwese mu duteze amatwi uyu munsi ni kuwa gatanu itariki cumi na zine y'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri kumwe na federika nkunikije ntabwo wavuga ku bana guhahirana iyo muhuriyeho ngo nibirangira nk'umunyarwanda agiye bamuhige abantu bazahahirana bate se batagenderana uyu ni perezida paul kagame w'u rwanda agaragaza zimwe mu nzitizi zicibonekeza umubano no gukorera hamwe mu karere ka afurika y'ubuseruko yabivuze igihe yariko aratanguza inama y'igihugu y'umushikirano ku nshuro ya cumi na gatandatu i kigali mu rwanda iyi nkuru cyo kimwe n'inkuru ivuga ko burundi bugiye kwitwarira iradiyo bbc inkuru yerekeye urubanza rw'umumenyeshamakuru akorera iradiyo bbc yagirizwa ibikorwa by'iterabwoba hamwe n'iyi nkuru yerekeye ubukene bw'ibitaro mu burundi turazigaruka ko mu kanya kari imbere ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloyiza bigirimana muramutse neza aloyiza umwanya ni wawe maramutse frederico inama ya oni ijejwe amahoro n'umutekano ku isi ejo kuwa kane yarongereje ikiringo cy'umwaka ku nteko ziri kubungabunga amahoro n'umutekano muri santara afurika inyuma y'impari ndende zabaye hagati y'intumwa ya leta zimwe za amerika ubufaransa n'uburusiya uburusiya n'ubushinwa byarikumiriye igihe cy'amatora ibindi bihugu cumi na bitatu bisigaye mu bigize inama ya oni ijejwe amahoro n'umutekano nibyo byatoye ayo matora biraya yemeza izo nteko za moni izo nteko za minuska zigizwe n'abasirikare ibihumbi cumi na kimwe n'amajana atandatu na mirongo itanu hamwe n'abapolisi ibihumbi bibiri na mirongo umunani bongewe kuguma muri centre africa gushika ku itariki ya gatanu ukwezi kwa ku itariki ya cumi na gatanu ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka wa bibiri na cumi n'icenda centre africa ni kimwe mu bihugu bikenye ku isi naho gifise ubutare bwa diyama na uranium kandi vyaranse ko kiva mu ntambara hagati y'abonse rimwe intambara yadutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu perezida w'ico gihugu francois bozize akuwe ku butegetsi ikinshasa ku murwa mukuru wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo umuriro waraturiye ububiko bw'ibikoresho by'amatora ejo kuwa kane mu itangazo ryashikirije abamenyeshamakuru umukuru wa komisiyo y'igihugu ijejwe amatora corneille nanga yobureo yavuze ko imashini z'amatora zishika ibihumbi umunani ni ukuvuga mirongo umunani ku ijana by'imashini zose zari kuzokoreshwa ku murwa mukuru kinshasa zahiye ziratokombera udusanduku tw'amatora hafi ya twose natwo ngo ni uko nyine twarahiye ibindi byahiye n'ubwiherero bw'itora ibikoresho by'amatora amapikipiki amajana umunani mashasha imodoka cumi na zitanu na bateri zitanga umuyaga nkuba ibihumbi icenda n'amajana atanu barnabe kiyaka umwe mu bahanuzi ba perezida joseph kabila yabwiye abamenyeshamakuru uh, ko ari abagizi ba nabi baturiye ubwo bubiko ariko ntiyavuze abo ari bo ari we hamwe n'umukuru wa komisiyo w'igihugu igejwe amatora bemeza ko bitazobuza amatora y'umukuru w'igihugu kuba nk'uko bitekanijwe ku itariki ya mirongo ibiri na gatatu y'ukwezi ku icumi na kabiri turimwo leta z'ubumwe za amerika ziriko zirihweza neza uruhara rwazo mu basirikare ba oni babungabunga amahoro n'umutekano ku mugabane wa afurika aho umuhanuzi mu by'umutekano mu biro vya perezida white house john bolton hamwe n'umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi jim matis bariko bararaba ahandi abasirikare ba amerika n'uburyo bakoresha vyorungikwa igihe bolton yashira ahabona politike nshasha ya leta z'ubumwe za amerika kuri afurika ejo ku munsi wa kane yatangaje ko amerika itazosubira gufasha inteko za onu ata mwimbu zitanga kandi zidashika ku co ziyemeje leta z'ubumwe za amerika nico gihugu kiza ubwa mbere mu gutanga amafaranga abasirikare ba onu bakoresha aho catanze hafi ica gatatu c'imiliyaridi zitandatu n'ibicindwi z'amadolari y'abanyamerika mu mafaranga ariko arakoreshwa muri uyu mwaka igipolisi c'ubufaransa naco cararashe congera kirica umugabo yagirizwa kwica abantu batatu ku munsi wa kabiri mw'isoko idandarizwamwo utuganuke twa noweli mu gisagara ca Strasbourg nk'uko vyashikirijwe n'ibimenyeshamakuru bitari bike abapolisi barenga amajana indwi nibo bari mu ruhigirwa sherife Cetkate kuva ku munsi akora ico gitero cakomerekeje kandi abantu cumi na batatu abategetsi bavuze ko uwo mugabo w'imyaka mirongo ibiri n'icenda yari ku rutonde rw'abakurikiranwa hafi bakekwa ivyiyumviro vy'intagondwa icatumye akora ubwo bwicanyi gushika ubu ntikiramenyekana ubwicanyi bukorwa n'intagondwa buramenyerewe mu bufaransa aho umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu wagabye ibitero bibiri mu guturira amabombe no kurasa ipari mu kwezi kw'icumi na kumwe umwaka w'ibibiri na cumi na gatanu hafi abantu ijana na mirongo itatu naho muri bibiri na cumi na gatandatu ikamyo yaragonze abantu mu gisagara ca nisi abashika mirongo umunani na batandatu bahasiga ubuzima abashinga amateka ba leta z'ubumwe za amerika baremeje integuro y'itegeko mu matora yabaye ejo ku wa kane ku majwi amajana atatu na mirongo icenda nane kuri rimwe bemeza ko igisirikare ca Myanmar cakoze ihonyabwoko ku nkekwa z'abayisilamu bo mu bwoko bw'abarohinja raporo ya onu yasohotse mu kwezi k'umunani yavuze ko igisirikare ca Myanmar cakoze ubwicanyi kivunga ubusuma bwateguwe byari bitumbereye ihonyabwoko igisirikare ca Myanmar carahakanye ivyo vyagiriji vy'ihonyabwoko kibandanya kivuga ko ivyo cakoze kwari uguhiga abakora iterabwoba iyo nteguro y'itegeko yemejwe n'abashingamateka isaba kandi leta ya Myanmar kurekura abamenyeshamakuru babiri b'itorokanizo ry'amakuru Reuters muri ico gihugu
urakoze aloyiza ku makuru uheje kudushikiriza kuri wa kane umukuru w'u rwanda paul kagame yaruguruye ku mugaragaro inama y'igihugu y'umushikirano ku nshuro ya cumi na gatandatu mu ijambo yashikirije abayitavye yavuze ko u rwanda rufise abaturanyi babi ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa ari i kigali mu rwanda afungura ku mugaragaro inama y'umushyikirano ku nshuro ya cumi na gatandatu umukuru w'u rwanda paul kagame yavuze ko muri rusange u rwanda rumaze kugera kuri byinshi kandi biramba yavuze ko mu mibanire n'ibihugu by'amahanga u rwanda rwarushijeho gufungura amarembo mu migenderanire icyakora ku mugabane wa afurika by'umwihariko mu karere u rwanda ruherereyemo ho haracyari ikibazo kuko imigenderanire ngo isa n'idashoboka ntabwo wavuga kubana guhahirana iyo muhuriyeho uh, ngo nibirangira umunyarwanda agiye bamuhige ntabwo ari imibanire myiza kandi n'ababikora birirwa bigisha regional integration ariko iyo bigeze mu bikorwa bikaba ibindi abantu bazahahira n'abatese batagendera abantu bahahira n'abate uwambutse umupaka afatwa agafunga cyangwa akazimira ntibamenye aho yarengeye uko perezida kagame yumvikana ntashita abaturanyi b'u rwanda atatomoye ni ikibazo gikomeye aravuga ko barimo birirwa bigisha ukwihuza kw'akarere nyamara ibyo bavuga bihabanye n'ibyo bemera muri regional integration uko bamwe bayumva igomba kuba ibabereye bikagarukiraho regional integration abayivuga bafite icyo bayishakamo ariko ntibifuze ko kigera ku bandi bakwiye kuba bafatanyije muri iyo regional integration ntabwo byakunda ariko ibyo ni uguhozaho guhozaho ibiganiro ni uguhozaho buri umwe kwereka undi akavuga ati ariko ibyo uvuga n'ibyo ukora ntabwo bihuye twese tugomba kuba tuvuga rumwe tugomba kuba tunakora bimwe perezida kagame agakomeza avuga ko u rwanda rutazarambirwa guhozaho uburyo bw'ibiganiro bigamije gukemura ibibazo ntabwo tuzarambirwa rero guhora tubwira ari abaturanyi ikibazo ni uko biri no mu baturanyi kurusha mu batatwegereye tuzakomeza gushaka ko twakorana rero n'abo bigisha regional integration ariko ntibayishyire mu bikorwa turifuza ko twafatanya kuyishyira mu bikorwa mu ijambo rye perezida kagame w'u rwanda yasabye abanyarwanda muri rusange gukorana ubwabo bagamije kugeza igihugu ku iterambere maze avuga ko abashaka guteza ibibazo u rwanda aribo bishobora kuzagiraho ingaruka mbibutse inshingano nini dufite zo kubaka igihugu cyacu zo kugikomeza zo kugishyira hamwe inshingano zo gukorana n'abo duturanye mu karere niyo bakubera imbogamizi wo gukomeza ugerageza dukomeze tugerageze ntabwo iyo ukomeje ukagerageza ku muturanyi mubi agakomeza kukubera mubi amaherezo niwe bigaruka ntabwo ari wowe wagerageje
iri jambo rya perezida kagame rikomoza ku mibanire mibi itifashe neza hagati y'u rwanda n'abaturanyi rije mu gihe imibanire y'u rwanda n'uburundi icumbagira byatangiye cyane mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ubwo bamwe mu barundi bamaganaga indi mpanda ya perezida pierre inkuru nziza mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu uburundi bwahisemo guhagarika ubucuruzi bwagiranaga n'u rwanda ku buryo muri uwo mwaka nyine u rwanda rwatangazaga ko ibicuruzwa rwoherezaga mu burundi byari bimaze kugabanukaho mirongo ine ku ijana hagati ya bibiri na cumi na kane bibiri na cumi na gatanu uburundi bushinja u rwanda kuba nyirabayazana y'umutekano muke muri icyo gihugu ni ibirego u rwanda rwamaganira kure ku rwanda na uganda naho icyukana cy'ibikuku u rwanda narwo rushinja uganda gucumbikira abashobora guhungabanya umutekano w'u rwanda uganda nayo ariko ikavuga ko hari abanyarwanda baba ku butaka bwayo bakunze guhungabanya umutekano mu minsi ishize hakunze kumvikana bamwe mu banyarwanda batabwaga muri yombi muri uganda bakekwaho ibikorwa byo guhungabanya umutekano kuri rubanda rugufi ariko birarushaho kuba bibi aba baturage nabo mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda ku mupaka w'u Rwanda na Uganda bakeshaga amaramuko muri Uganda nk'abana bacu bamwe ruko nabo nta butaka dufite ariko bajaga gupakazayo akaza akazanye nka magana abiri akaba abonye nk'ako karima akaba abonye miliyoni kandi ugasanga ni umubosi ubwo si aho hantu ho twahombeye inama y'igihugu y'umushyikirano ibigamije kurebera hamwe muri rusange uko ubuzima bw'igihugu bwifashe iteganywa n'itegeko hirizwamo abanyarwanda baba imbere mu gihugu n'abari mu mahanga ndetse n'inshuti z'u rwanda kuri iyi nshuro ubutegetsi buratangaza ko imyanzuro icyenda y'inama iheruka imaze gushyirwa mu bikorwa hejuru ya mirongo inani ku ijana eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
mu burundi inzu zose zafatiwemwo ibigwanisho kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu zigiye gufatwa zigurishwe kugira ngo bashumbushe ababuze ababo n'ibyabo mu bihe burundi bwaciyemwo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu byashyikirijwe n'umushyikiranganje w'ubutungane inyuma y'aho uyu mushyikiranganje atwariye abaserukiye ibihugu byabo mu burundi kubereka inzu yavuzwe ko mu ireresi ya bbc ko abakozi b'ibiro bijejwe iperereza bayiganaguriramo abantu Aimé Laurentine Kanyana yemeje ko leta y'Uburundi igiye kwitwarira BBC n'inkuru y'umumenyesha makuru y'Amerika Raymond Zimana ari ibujumbura mu Burundi ubushikiranganje bw'imigenderanire n'ayandi makungu buhamagaye byihuta abaserukira ibihugu byabo mu Burundi batazi ico bahamagariwe muri ubwo bushikiranganje beretswe ireresi yakozwe na BBC yerekana itotezwa n'ubwicanyi bukorerwa abatavuga rumwe na leta na bamwe mu bakozi b'iperereza bahejeje kwerekwa iyo reresi babwiye ko BBC yabeshe batabajanwa ku nzu iri mu Kinindo komine muha mu gisagara ca Bujumbura ivugwa muri iyo reresi bahejeje kumviriza umwe mu bemeza ko amaraso yerekanywe ava muri iyo nzu yari ay'imene zitandatu zabazwe ku munsi mukuru w'abayisilamu umushikiranganje w'ubutungane yavuze ingingo leta igiye gufatira BBC harimo kwitwarira kugira ishumbushe leta y'u Burundi uwakoze iyo reresi nawe ahanwe iyo nkuru bobanza bakayikurako aho bayikije hose bagaca aho baciye mu kuyitanga kavuga yuko babeshye iyo umuntu yabeshewe asaba gushumbushwa bigasabwa n'uko uwo yabikoze abihanirwa ubu rero tugiye kuraba inzego zibijejwe kugira ngo eh, zishobore kudutunganiriza igihugu cyacu cyaratutswe eka n'abarundi bose aho baciye bogenda baravuga ati bariya bantu n'abicanye ni ukuvuga turakeneye inshumbusho idasanzwe zo kwitwara rwose cyane kuko umuntu abeshewe ategerezwa gusubizwa ko agashambara bamukuyeko abaserukira ibihugu byabo mu burundi bo nta na kimwe bashikiriza atari kwitegereza no kumviriza ibyo babwirwa abamenyeshamakuru ubu bahawe ijambo bashatse kumenya igituma iyo nzu igicunzwe n'abajeje umutekano mu gihe ayandi mazu nk'ayo yafatiwemo ibigwanisho akaba yarimwo abapolisi cyangwa abasirikare yasubijwe ba nyeneyo Aimé Laurentine Kanyana kuri ico kibazo ntajya umunwa yemeza ko amazu yose yafatiwemo ibigwanisho agiye kugurishwa kugira hashumbushwa ababuze ababo mu ntureka zatanguye mu mwaka wa 2015 aho haba imyiyerekano yo kwiyamiriza gusubira kwitoza kwa perezida Petero Nkurunziza yewe kaye ahubwo izo zasubijwe tugiye kuzisubiranako mbega ahantu hafatiwe ibigwanisho byinshi abanyagihugu byamaze abantu inshumbusho y'abanyagihugu va hehe iva mu gufata izo nzu zose zikagurishwa kugira ngo abo benegihugu bahagorewe bazira ubusa bashumbushwe izo zose tugiye kwiraba ahubwo zisubizwe mu minwe ya leta iheze zigurishe ishumbushe abenegihugu bagize ingorane murazi abantu bapfuye muri iki gisagara batigisa gushumbushwa abajijwe ingene izo nzu zizomenyekana canke ingene hazoshingwa igiciro cazo kanyana yavuze ko amasenari agiye gukora amatohoza kugira ico gikorwa kizokogwe ku neza y'ababuze aha mu kinindo hafatiwe ibigwanisho umutekano wo mu kinindo warahungabanye wo mu nyakabiga waheho ngaha mu gisagara muraza abantu baraturiwe abantu baragira ingorane nyinshi cyane rwose abandi barahunga bafise n'ubwoba baratutwabo murumva ivyahononekariye ni vyinshi ni ukuvuga rero eh, sentare zizoheza zi- zigerageze kubitohoza neza ziharure zivuge ziti "Ga- agahombo kuba karabaye kangana gutya hanyuma rero hagire ico bafatirako kugira ngo ashumbushe abo benegihugu umushikiranganji w'ubutungane akaba agize icyo ashikiriza ku ireresi ya bbc inyuma y'aho umushyikirizamanza wa leta beshuje biri muri iyo reresi ireresi kamwe kamwe inside burunsi killing machine yasohowe na bbc ku igenekerezo rya kano kwezi kwa cumi na kabiri bibiri na cumi n'umunani mu gihe iyo reresi yari yakozwe mu kwezi kwa cumi na kabiri bibiri na cumi na gatandatu kuko bbc yari kwirondera ko leta y'uburundi igira icyo ishikirije ku byatohojwe na bbc umushikirizamanza kizigenza yavuze ko leta itari kugira icyo ishikirije kuko bbc itavuze ibiri muri iyo reresi nayo umushikiranganje w'ubutungane we yavuze ko bbc itigeze icisha urwandiko mu bushikiranganje bw'imigenderanire kugira itabaze Aimé Laurentine Kanyana yemeje ahubwo ko BBC yo yironderera amakuru kandi amatohoza y'ivyaha bikomeye adakorerwa ku maradiyo. I Bujumbura, Raymond Imana, Ijwi rya Amerika.
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyo aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ku nshuro ya mbere umumenyeshamakuru ndayizera focus n'abo bareganwa bashika kuri cumi na babiri barashikanywe imbere ya sentare y'intango ya nyarugenge i kigali mu baregwa uko ari cumi na batatu bose baragaragaje impungenge ku buryo bafunzwemwo budatuma babonana n'imiryango yabo ndetse bamwe bakaba batararonka baburanira maze bagasaba ko urubanza rwo kunguruzwa ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika sumutakaboyi ari i kigali mu rwanda bose uko ari cumi na batatu bari bambaye imyenda yabo isanzwe bafunzwe amapingu ku maboko baje gukurwamo ari uko umucamanza bisabye mu cyumba cy'iburanisha nta bantu benshi bari bitabiriye kumva uru rubanza uko amasaha agenda agashira hinjiraga bake bake bo mu miryango y'abaregwa bagahita basuka amarira babonye ababo benshi bari ababyeyi n'abavandimwe b'abaregwa bagaragaje ko hari hashize igihe kinini batazi aho abana babo bagiye iyi ni nayo yabaye inzitizi ya mbere yatumye urubanza rudakomeza kuko mu baregwa cumi na batatu usibye umunyamakuru focus ndayizera wenyine niwe umuryango we wabashije kumenya ko afunzwe naho abandi bavugaga ko kuva bafatwa batigeze babimenyesha imiryango yabo banabwira urukiko ko abaregwa bafashwe mu buryo bunyuranije n'amategeko benshi bahuriza ko bafashwe tariki ya makumyabiri n'imwe z'ukwezi gushize kwa cumi na kumwe ariko bagasinyishwa ko bafashwe tariki ya mirongo itatu z'ukwa cumi na kumwe ibintu bavuga ko bakoreshejwe ku ngufu mu baregwa bose uko ari cumi na batatu umunyamakuru focus ndayizera niwe wenyine wari ufite abamwunganira nabo ariko bagaragarije urukiko ko batigeze bamubona ngo babashe kuganira kuri dosiye ye basabye urukiko ko rwaborohereza kumenyeshwa aho afungiye ndetse bakaba babona uburenganzira bwo kumuganiriza ubushinjacyaha nabwo bwazamuye inzitizi busaba umucamanza ko urubanza rwakomereza mu muhezo umushinjacyaha yavuze ko abaregwa bakurikiranyweho ibyaha by'ubugome kandi ko hakiri abandi barimo gushakishwa bityo ko byakwica iperereza ruramutse rubereye mu ruhame umushinjacyaha yongeyeho ko uru rubanza rurimo abatangabuhamya benshi ko ruramutse rugiye hanze aba batangabuhamya baba bashyizwe mu kaga nta byinshi byavuzwe kuri uru rubanza kuko ababuranyi bose basabye ko rwasubikwa byatumye n'abari bitabiriye iburanisha bataha batazi icyo abaregwa bakurikiranyweho gusa mu mpera z'ukwezi gushize ubwo umugenzacyaha bwerekanaga umunyamakuru focus ivuga ko aribwo bumufite umuvugizi w'uru rwego modeste mbabazi yari yatangaje icyo uyu munyamakuru akurikiranyweho uyu munyamakuru akurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba nta byinshi focus ndayizeye yavuze ku ifatwa rye igihe yerekanwaga n'ubugenzacyaha usibye kuvuga ko ibyo akurikiranyweho atari yakabimenya kugeza ubu ngubu ntabwo ndamenya ibyo iperereza ririmo kugeraho bambwiraga ko ari ibyo nkekwaho nzamenyesha ibingibi nibwo nkibibona ntabwo mbizi imvugo ya ndayizera yo kuri uyu wa mbere yari itandukanye cyane n'ibyo yavuze mu mpera z'ukwezi gushize kuko yabwiye umucamanza ko waburana yemera icyaha atangaza ko asaba gusa ko yahabwa umwanya akavugana n'abunganizi be igisa nko kwemera icyaha kandi cyanagaragaye ku bandi baburanyi bari kumwe na ndayizera aho hari umwe wasabye urukiko ko urubanza rutabera mu muhezo akagira ati uru rubanza rurimo urubyiruko rwinshi turifuza ko rwabera ku mugaragaro kugira ngo urundi rubyiruko rubashe kumenya ibyo twari tugiye kwishoramo akongeraho ko nta n'abandi batangabuhamya bakenewe kuko byinshi babyirangirije urukiko rwafashe akanya gato ngo rubanze rusuzume inzitizi zatanzwe n'ababuranyi maze rwanzura ko rutanze iminsi itatu kugira ngo abaregwa babashe kubona abunganizi urukiko rwanzuye ko urubanza rwimuriwe tariki ya cumi na karindwi z'ukwezi kwa cumi na kabiri kuwa mbere w'icyumweru gitaha kandi urubanza rukazabera mu muhezo nk'uko byasabwe n'ubushinjacyaha umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda yari aherutse gutangaza ko ibyaha ndayizera akurikiranyweho n'abo bari kumwe biramutse bibahamye bahanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka cumi n'itanu na makumyabiri asumta kaboye ijwi ry'amerika i kigali iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi ry'amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu burundi ubukene bw'ibitoro mu ntara cy'ibitoke bwatumye ubuzi bumwe bumwe buhagarara ibyo biremezwa n'abajejwe intwaro abiyunguruza baja mu makomine agize iyo ntara canke mu gisagara ca bujumbura eka na bamwe mu bagendesha ivyuma vyunguruza abantu ni inkuru ya mugenzi wacu evariste nzikobanyana ugeze ku mugwa mukuru w'intara c'ibitoke na ruja n'uruza rw'amamodokari rwibonekeza ku bwinshi nk'uko byari bimenyerewe intandaro ni igitoro caba ca mazutu canke ca esanse gikenye muri iyo ntara araheze indwi zibiri nk'uko abahaba babibwijwi rya amerika abatunze ivyuma vyo kunguruza abantu n'ibintu bavuga ko babibitse mu mpangu ibindi navyo bihagaze ku masitasiyo birindiriye ko ico gitoro kiboneka bano bagendesha ivyuma binywa mazutu canke esanse bavuga ko bare barengewe kuko igitoro ca magendo abari umutima amenyo bakacikora ko bakigura umurengera by'ukuri asha ni ingorane kabisa kuko igitoro cabuze cane mugabo abantu bariyungunganya abantu bakizana ugasanga irito ryagiye kuri bine bitatu n'atanu oya mw'ibarabara muri iyi minsi si heza kubera igitoro cabaye ndanse nk'ayo tunyonga imiduga ubu imiduga twaparitse ubu mfunze iminsi itatu mu iduka ntasora kubera imbozi igitoro igitoro ntikiboneka twebwe aho ngaho twabuze ayo ducira n'ayo tumira imiduga bamwe bamwe iricaye hanini nk'amabeni amahiyasi ariko bikadutangaza mbe ibi bintu ni biki twebwe rero ibi bintu byatuyobeye abana badupfanye n'inzara turibaza ati mbe biva kuki nta gitoro igitoro cyagiye hehe ivyo bifise ingaruka mbi ku bagendera muri ivyo vyuma kuko ababigendesha baca baduza ibiciro vyo kwiyunguruza mu bisanzwe kuri gitoro cyabuze kwiyunguruza biragorana cyane abakomera cyangwa abafise amamoto cyangwa imiduga baca baduza ibiciro igitoro cyabuze baca bikikamukiza aho umuntu agenda ku gihumbi bagaca bagira ku gihumbi n'atanu cyangwa ibihumbi bibiri hari n'abo bagira n'ibihumbi bitatu honyine n'abashoferi b'amahiyasi binanata arashobora nko kuva ngaha kuri parikingi ya rugombo akazoshika i bujumbura afise abantu bane cyangwa batanu igiciro cyaraduze ubu kuva ngaha mu rugombo gushika ibujumbura ni ibihumbi bine cyangwa bine n'atanu no kugaruka nyine uko nyine abanyacibitoke bavuga ko babuze ayo bacira n'ayo bamira nta kindi basaba leta nuko yokora ibishoboka byose kugira ibitoro vya esanse n'amazutu bisubire kuboneka icyo dusaba leta ni uko yogerageza ikagira uburyo bwose bwo kurondera igitoro kugira ngo abanyagihugu baronge uburyo bwo kwiyunguruza dusaba leta ko yoraba kabisa abantu bajejwe kuzana igitoro iyo bagikura barabe icyabitumye hama batunganiriza hama baje hamwe kuko iyo bagiye hamwe inama n'ingingo bigenda neza kandi turizeye neza ko igitoro mu minsi mike coba cabonetse ako kamo bagateye haheze indwi irenga umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka asohoye itangazo leonidas sindayigaya yari yashikirije ko ikena ry'igitoro ririko ryibonekeza mu gihugu ryavuye ku ngorane y'ubuhinga atashimye kuvuga iyo ariyo yari yamenyesheje abarundi ko iyo ngorane yari kwiratorerwa umuti ariko n'ubu igitoro ntikiboneka ku bwinshi nk'uko vyahora ihungabana ry'itangwa ry'igitoro ku masitasiyo mu gisagara ca bujumbura n'ayo hagati mu gihugu byaturutse ku ngorane z'ubuhinga zashitse muri ico gisata ku buryo butandukanye ubwa kabiri e, ubushikanganje buramenyesheje abarundi bose na cane cane abakoresha ibitoro yuko izo ngorane zamaze gutorerwa umuti kandi ko ibibazo biri ku masitasiyo bigiye guhera mu minsi ya vuba ibura ry'igitoro rivugwa mu gihugu hagati riribonekeza no ku mugwa mukuru bujumbura aho igitoro kibonetse ku masitasiyo kimara umwanya urume rumara bamwe bakibaza nimba leta idashaka kuduza ibiciro nta n'umwe mu bajejwe ico kibazo mu bushikiranganji bw'amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka ashima kugira ico avuze kuri ayo makenga y'abanyagihugu mwomenya ko ibitoro vya esanse na mazutu bimaze kuduzwa kabiri muri uno mwaka turiko turasozera mu ntara c'ibitoke iri mu buraruko bushira urengero bw'uburundi evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
kwa nyaburunga kwa nyaburunga kwa nyaburunga ni ikiganiro c'ijwi rya amerika
kwa nyaburunga havugirwa ivyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi kwa nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye kwa nyaburunga iminsi yose ku wa gatandatu no ku w'imana isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga nshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashe mu ngiga bw'ivyuma hamwe na jeffrey yadufashe kwegeranya ibiganiro twashikirije kuri mikro mwari kumwe na frederic nkunikije amakuru nayo mwayashikirijwe na aloyiza bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.